Hey stranger, good evening and welcome to another episode of the Hey Stranger podcast show. Normally, on a Sabini, I be on a gay, on a smally, on a favorite worry black gay. When we say they always they bring apropos, they can't give on a back to back. Another come today with another story where we say, I believe, say, on a like here because me, I they always like share my story with on a. Based on saying, when I sabi the way we do, I'm normally, we will rush enter first of all, introduction. Yeah, this our Etrida podcast show now platform when we say we take the share story, story of things when we say they happen around us, story of things when we say we went the area I feel they relate to, story of things when we say they really occur. Sometimes we see the young aprocosha, sometimes we see the cash cruise, but the main thing we say Etrida podcast now podcast for all of us. Because yeah, you be strange and me, I be strange but you don't hear my voice, and I they feel say you hear my voice. So we they communicate, you understand. Before we go rush into the story, like people want me to they rush, they go eat button pot when they sweet. I want to send birthday greetings to all the people when we say they born today, when we say today that their birthday July 8th. We they pray say many more life many more money many more women more men more children anything you dey find get am in plenty if you know say they find stroke you get stroke in plenty but i no dey pray bad prayer for anybody i just pray say we go celebrate many more july 8th with all of una and i they wish everybody the best and a happy birthday once again yes today i not come this life to come suffer or to waste time who rush enter market una sabi say um, last week we yarn tori about sister maka when we say bundle children when we say just destroy that bros life hmm. i no really understand wetin dey happen for this generation dem say it's a man's word it's a man's word men has come men has come but the things wey be say women dey do when i dey hear e dey burst my brain e dey place my dada you cannot dey understand wetin dey happen daughters of eve wetin dey happen i don't carry other matter come today o family matter make nobody come for me say every time i story na lay women dey black women they do evil men they do evil all of us we evil but the thing is here, this life I should fear god you suppose fear woman no. Oh. because if you not fear woman you never fulfill all the commandment at all normally na sabi say i like bros piro shout out to any bros when they hear me for area wey be say them now, peter Prospero, I greet you. Your name is always a ginger me for this my story. So today we're we'll talk about Prospero. Did Prospero not do it again? Prospero go convention as as a God fearing guy, you understand? Because if, if not fear devil, you fear God, and you go to fear God past devil, you understand? But I get now now and God get power pass. Prospero go convention, go pray and you know go fast, go rekindle the fire, go meet the Holy Ghost, speak it on rababa, and for there nine plus protein meet sister lizzie fine woman in short sister lizzie you too fine but wetin you do bacha i no go lie i go still judge you na so bros tell me sister bros come talk say ah make we just exchange contact na now thing dey go na na from club to dey enter dance so as they don clap the clap finish praise this praise and worship don start na bros come tell sister say me i no be small pikin and i believe say you no be small pikin all those una people wey be say dey reach late late 20s, you understand? Sister that they reach late 20s, brother they go early 30s, mid 30s. Brother say, marry me, I won't marry you. She just say, no, while I will feel gone, but we feel waka. But the thing be say, I no go allow you touch me. You no go touch me till you ready to marry me. Based on God fearing manner, ah, and you say when they meet woman for sure, that they believe say that I want to be Mary Amaka, Mary of the world, only Mary, Mother of God. I pray for us. So. Oh. We were the club. So bros come say no wahala. He agree. are too currently such the gun body. You know, time they go small small enter body. One year plus. So they go one year and seven months. Nine bros say if him say don't observe. too two not observe say okay. They fit for each other. They are ready to marry. bros not go pay diary do everything family don't meet you know nah, bro, bros period nah. i know it matter chop sharp Nah, i not settle all the scores At the day of marriage now marriage dey scatter no ask me say wetin happen just ask me say wetin happen they don't do wedding finish they don't do reception in short if you see the party eh area turn up now. see men dem they come out they root out you understand that? they come represent their guy they don't do bobby they don't do party they don't pop champagne they don't catch all the cruise Now it's gonna reach but bro say ah sister lizzie my wife Mrs. Pirro, you understand? Come with cash, cruise. Start say she come make she go back first. As she dey back for bedroom, na they call hear uh, somebody they knock door. Hey, eh, knock door, dey knock door. Little, how do they call that one? The girl When they say dey follow the woman, the small pikin. Na the girl come they cry, dey cry, dey cry. Wetin dey happen? What, why, why is this child crying? Nobody know that pikin dey cry. Auntie come come outside from bedroom. Ah, she shocked to see the pikin for the room wetin you do for here pikin dey cry say belle dey pain am you no too chop too much cake belle dey pain am as i dey try address that one i no know wetin happen i no just know wetin happen i no dey there o aunty towel come fall aunty why your towel fall do you want to seduce the man of god bros no even look the pikin wey dey the room again the next question wey dem ask is alizi be say why your breast don fall like this Anyway, so cut the love story cut short. Sister Lizzie, the woman of God, when we say no allow man of God touch her, sis deliver her from her lie lie spirit. She don born three children for three different men. And the pikin wey dey their room dey cry that night wey be small bride abi small little bride na one of the pikin. So the pikin no find anybody fit run go meet again, no fit hold her again, and run come meet mama say belle dey pain her. Why your breast fall? We don know am now. So why you no talk ever since? as mary dey talk so my pipo bros say e no dey marry again o oh. kakaka e short na that night na that night breast na im break marriage breast is life breast is life na certain breast don do na my pipo i no just understand how she take do am sha when be say you fit friend person for months you no fit open your mouth talk truth that means you go keep secret wey go fit kill the man na the matter I don't bring come me to now, so I don't know what I think. Everybody with your own mind. I know I don't know how I go take judge and pass. But me, I want run come out now. My only thought for this matter be say Auntie Lizzie fuck up. She fuck up, she fuck down, she fuck different style, and for all the style, she not do any better thing. Make you tell me what you think. Drop your comments. your contribution, even when you want to share your own story, when you write me up, may you tell me your story because next week I go call your come join Aproko. If na like una tell me say I not like women or men are scum, I know, but women all of us will be scum. We go scum this come together, scum raise to power too. Because for this life, I don't come before oh. fear God. After God, fear woman. If not fear woman, I don't know what I go talk again. I won't go now. I love all of you now. all the tori all the aproko all the amaka wey dey disappoint all the men wey dey come i love all of una with all the all the tori wey dey my heart until next week make una stay blessed.